my people no be small thing o oh. hey different thing na dey happen for inside yoruba movie industry my people Today's video na about segun Ogunbe, my people a lot of una know segun Ogunbe. say na yoruba actor wey they act yoruba movie segun Ogunbe don't finally return go home o oh. after segun Ogunbe marry wife join in first wife he suffer with time from beginning when he no get anything shey kokugbe don see say nothing dey outside o oh. nothing like woman wey be say e follow you suffer wey be say na do e come make am finish another woman from nowhere just enter say na that time e come see say e wan marry segun ogungbe now segun ogungbe go give one uh, yoruba actress belle as she give am belle finish wey be say her name na Wumi ajiboye no be small thing o. Oh. No shegu now don leave wunmi because say e see say the kind lifestyle of wunmi say she no get the power and the way wunmi now they look outside because of say he wan wear expensive woman he e wear expensive clothes based on say she be actress she need to show off for social media <laughs> now shegu now come go put hand for waiting be say im own power no reach a lot of people they praise am say e get two wife you know he dey feel say he na big man not knowing say e don go chook hand for where im power no reach The first wife wey be say e dey suffer follow you know say you understand say ah this money we need to manage am eh, this way ah your husband no get dem need to do this one but you one wey be say you no come understand am na im segun ogugbe come decided to go give chance come decided to use im own hand want to scatter im own house my people. but upon say the man segun go give this yoruba actress belle the first wife no gree comot even the actress wan still pursue the first wife but the first wife say she and segun na im suffer before segun become actor how she go just carry comot for her marriage because of this yoruba actress He say e no possible from there segun ogungbe kan kúkú accept say he marry two women he marry two wife not knowing that the aim of the other junior wife if you wan pursue the senior wife because the senior wife dey feel say ah with, with time im own husband eyes go clear my people no be small tin o oh. hmm asegu ogugbe come see say where e come go road no dey there and this wunmi don already born two children for segun ogungbe my people because hey eh, the way the picture content dey flaunt all over the social media many people dey talk say ah yoruba actress na yoruba actress na this man come go marry upon everything wey the senior wife do for the husband na that time na the man come see say okay o oh. he wan come carry senior uh, another wife marry join him own wife but nothing less my people before you know wahala don dey happen after the woman born two children wey be say work no dey go well the senior wife know the way e go take manage with her husband but the junior wife na based on say of course you wan do competition with the senior colleagues definitely wetin she go do now according to wetin audio way, leak come outside to social media my people, because i go play the video for una my people make una go watch the video make una hear di audio way, leak come outside for social media where be say dem confam am say asegun ogungbe come see say the lifestyle the expensive lifestyle of eh, wumi say e no go fit dey do wetin e no go fit pay for the expensive lifestyle That is why segun ogungbe come decided to talk to him leg say ah if e continue like this? im own don end o na the man come suffering return to the junior wife jeje my people my people i go like make una go watch video make una lis ten make una see wetin happen to segun eh, ogugbe and wunmi wunmi ajiboye my people make una go watch video. àní first wife oh, ó ti gba nǹkan ẹ̀ padà ọkàn second wife ò balẹ̀ mọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ gangan ta ni second wife ta ni ọkọ gangan ta ni husband ta ni first wife ta ni second wife actor Ṣẹ́gun Ògúngbè ó ti padà sílé o ìta ti lọ́mọ wálé báyìí ni gist náà ṣe lọ wọ́n ní gbogbo wa la mọ̀ Ṣẹ́gun Ògúngbè arákùnrin òṣèré tíátà nì tó tún jẹ́ dìrẹ́tọ̀ Ṣẹ́gun Ògúngbè wọ́n ní ó ti fi second wife ẹ̀ lẹ̀ ìyẹn Wùnmí Ajíbóyè ó ti padà sí ọ̀dọ̀ first wife ẹ̀ tí ń ṣe Àtinúkẹ́. Báyìí ni ọ̀rọ̀ náà ṣe kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ so many years ago nígbà tí Wùnmí Ajíbóyè wá sọ́dọ̀ Ṣẹ́gun Ògúngbè láti wá kọ́ṣẹ́ tíátà kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ àwọn méjèèjì jọ ṣeré ìgbádùn ló bá doyún o díẹ̀ báyìí ló kù wọ́n fẹ́ léyàwó ìyàwó ilé síta Àmọ́ nígbà tí ìyàwó ilé Snodgrass tó Fulham pé ṣé òun ò níbì kankan tóun ó lọ, wọ́n padà fi lọ́rùn sílẹ̀ ni Ṣẹ́gun Ògúngbè bá di oníyàwó méjì. Ṣẹ́gun Ògúngbè ó di oníyàwó méjì, ìkankan ò sì affect ara wọn. Kódà everybody ló máa ń like bí àwọn méjèèjì ṣe máa ń ṣe ìyẹn àwọn ìyàwó méjèèjì. Tá a bá máa rí Ṣẹ́gun Ògúngbè, a máa rí àwọn méjèèjì. Tó bá snap picture, a máa rí àwọn méjèèjì. Tí kan bá ń ṣe birthday, wọ́n jọ máa snap picture ni, wọ́n jọ máa celebrate ẹ̀ ni. Gbọ́n mi sí omi ò tó ṣẹlẹ̀ torí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ láyé wọn. Kódà most of the movies tí Ṣẹ́gun Ògúngbè bá ṣe ni ìyàwó kejì ìyẹn Wùnmí Ajíbóyè ló máa ń wà. Kò sí fíìmù tí Ṣẹ́gun Ògúngbè bá ṣe tàbí tí Wùnmí Ajíbóyè bá ṣe tí a kì í rí àwọn méjèèjì nínú bẹ̀. Àmọ́ ìyàwó ilé, òun wà nílé tiẹ̀, kò dìstọ́ọ̀bù, kò pariwo, ó ti gba kámú. Àṣé ẹ̀yin onísùúrù lọ́lọ́run máa ń wà. Àmọ́ nígbà tó wá tó fast forward to ọdún yìí, Ṣẹ́gun Ògúngbè wá notice pé Wùnmí Ajíbóyè nígbà tí kò lè fund bills ẹ̀ tí kò lè fund lifestyle ẹ̀ Wùmí Ajíbóyè bá ṣe kíni ló bá ń lọ from one man to another ló bá ń sleep around gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti sọ o èyí ni Ṣẹ́gun Ògúngbè ò lè gbàmúra mọ́ ló bá ṣe kíni ló bá put end to relationship wọn pé tọ̀ ibi la máa ti stop èmi ò lè máa ṣe bí káwọn kan tún máa gorí ẹ̀. lọ́rọ̀ kan ṣá àwọn méjèèjì ti fira wọn lẹ̀ ṣẹ́gun ògúngbè ti padà sílé ó ti fi second wife ẹ̀ lẹ̀ ìyẹn wùnmí ajíbóyè ó ti padà sọ́dọ̀ first wife ẹ̀ àtinúkẹ́ ajíbóyè èmi kọ́ mo sọ ọ́ èmi gangan kọ́ mo gbé síta dis lover ló gbé síta bẹ́ẹ̀. ẹ ṣe wá láǹfààní like post wa ẹ kọ́mẹ̀ǹtì kẹ́ ẹ jẹ́ ṣe kí ni kẹ́ ẹ ṣí ẹ̀ my pipo una don watch the video una don see say some men dem no know wetin good for them. my people, because becos woman wey be say suffer follow you before you come become yoruba actor wey a lot of people con know you The same person you con enter you con jam another woman for there wey be say he be your own person wey dey learn work from you you con decided to give am belle that one come talk say no dey do the belle say e wan born you con go marry and you con dey form say you get two eh, two wife not knowing say you wan put yourself for inside trouble my people, because if to say the senior wife say the senior wife no the person wey be say her she insist say she no go comot say she no go comot she don too suffer follow the man she con dey inside the marriage This man for pursue the senior wife so tey the junior wife go con dey there by now sef the man for don empty because as the junior wife now see say the man money no too dey again all the thing wey she wan dey buy the man no fit dey do am like before again work no dey like that again the girl start to dey do another thing you no dey hear wetin the man dey talk again before you know the man see say ah if he continue like this him own life <laughs> he go end him life before he go end him life early o na the man come go back to the senior wife and the senior wife now a lot of people dey talk say that senior wife too get patient the way the senior wife take take the junior wife eh, eh e go show say she she really get patient because no be every woman go accept that kind of thing say make woman um, their husband marry follow them they go come accept the junior wife they go come gather dey take picture dey post am e no possible the way this junior wife take dey flaunt this segun before eh una go think say na na she be the first wife na she first get the husband before person come marry her my people now the man I don't open the man can't go back to her him first wife because he knows that this woman suffer with with am but the time wey be saying money day and where where? this man I know they stay one place this man I know day one place because if he say eh he must marry two he be man so he get right to marry two women but when he they suffer he no know where he no know road to where two women dey we hope say him go learn from him mistake because right now him eyes don open He don finally see say the thing wey be say him do to him first wife say e no really make sense say wife wey dey with am when e no get when the time come reach wey be say people come dey know am dem come dey watch im movie He come decided to do wetin come go marry yoruba actress wey come dey use am take dey oppress the wife for inside house my people, now the video now on a new watch finish so on a see wetin happen for inside the video alright my people, i go like to end the video for you. make una let me know on una team for the comment section and if una never subscribe make una subscribe so that on no logo miss early later just wey i dey upload una bye bye i come una next bye guys see you guys for next video bye guys.